hello my correct people. welcome to Bossa Conans tv if now today be the first time they come across my channel I abemi no forget to subscribe share this video i no go just waste time make i just go straight to wetin carry me come so we just dey hear gist say queen Ami tok say e no dey go palace say e no dey go there that people wey they wait for her say they go wait tired. He say because they go wait wait wait They go tire He say because na e they do He don't get anything when he they plan against anybody and he don't want anybody problem He don't want make anybody give am wahala you understand Now where wetin e talk? He say no want anybody make you give am wahala so e no want wahala from any guiding person na him make am dey do e own that anything wey god want e the time reach say god want am anytime when god tell say okay make e go there e go go there but right now say as e dey talk so anyone wey he like make e dey gossip and make e dey talk about am say e no give a fuck to anybody saying john face sixteen He come according to wetin we hear say e even quote bible for there for the things wey he talk, you understand He come quote bible for there so he say he dey do her own tin e no send anybody message her own tin wetin concern her na she dey do Whether anybody dey there dey exist e no concern her na wetin concern her na she dey do na wetin queen army talk. e say make everybody mind their own business make dem do wetin concern dem no be wetin concern her you understand so my correct people, as i hear dis gist i come say ah na true dem talk na she dey do her own thing. every time they say she dey palace she don come she dey do this one she don do this one you understand me i know say i know say queen ami no go gree stay palace because that palace not be waiting dem dey stay at all That palace my people, if you now now shey now go go stay dat kain palace palace when be say wahala too much every day now. so so wahala now that they do for palace una down sit down go stay there nobody go do that one Now queen army no go fit do that one you no go fit stay that palace she don't don born pikin ehn so anybody wey dey plan evil concerning Kunami and im pikin na fire na im e go consume dem you understand me my pipo she say she no do anything to hold kabiyesi Because pipo dey say eh, queen ami don hold kabiyesi e don do jazz take hold kabiyesi e don charm am e say when e dey with kabiyesi for palace there e say im be feminist e no do anything to hold kabiyesi you understand say na god because na god him dey call so anything wey una like make una dey talk dey go dey plan dey go na na whole cup of tea na be that one anything don concern her you understand queen ami dey make us dey understand say when he dey with kabiyesi he say he love kabiyesi seriously He say he love am well well He love kabiyesi she love her mother she love her her child you understand He say she love Ezi. no be small tin she no even know how she take fall in love with caviarcy e say till the time im comot he still love Ezi. That time as e still dey dem still now the time when wen Ezi got a pack women up and down Now that time he come like say the love come dey clear small small you understand Now that time the love come dey clear he say love Kabiyesi not be small thing he say he love Kabiyesi well well na wetin she talk Kunami say not get proud though. hmm. he say no matter the situation he dey stay humble he they dey humble he say not they very he no dey proud at all he say because people they get and wrong They talk say he dey proud and so on he say no he not they proud he say no matter the situation they right now e say he stay humble well well He no get proud He no dey do anything silly at all so my pipo na wetin now me talk. na him be dat one as i hear dis gist um, i was so moved and touched now i come say no no be only me go hear this one make i come make i come torchlight am make una sef hear wetin queen naomi talk. concerning caviarcy shebi una don see am say queen army na virtuous woman una see di way wen queen army take dey talk, you understand queen army na one person? When i dey respect Where where i dey respect am yes i respect her so much because i know say she be virtuous woman every na so virtuous woman take they behave you understand nobody nobody she just dey do her thing nobody go fit stop her anything wey she wan do na she dey do she no hold anybody any apology you understand except god because na make her. as una say am so na the will na things of god na she dey do every day na she still dey do wetin god send am for palace my people, i don hear anoda one dis night o oh say kabiyesi say dat day kabiyesi go i know say kabiyesi dey go go talk another one i dey know so we hear say kabiyesi say when he with queen naomi dey say na only queen naomi na be the woman wey he love am and he get understanding He say oda women say na lie o oh, dem no love am dem just want to bear that name ogunwusi say dem dey marry to kabiyesi na im make am dem wan marry king na im make am e say dem no love am o e say na queen naomi wen im marry as e small na small age na im take marry queen naomi e say na queen naomi na im love am e know say queen naomi love am well well e say oda women e know say dem no get love for am you understand me my pipo e know say oda women dem no love am say e know say na queen naomi na im love am wella you understand my pipo na im make am eh no matter wetin dey happen anything wey dey happen to kabiyesi una go see am na queen naomi na im go dey find dey go everything no matter wetin e dey pass through na queen naomi all those one una go hear kabiyesi talk this one kabiyesi talk that one forget that thing o you understand na queen naomi na im kabiyesi dey find kabiyesi go just dey find where a variant to discharge na queen naomi na kabiyesi dey look na him e dey go dey meet kabiyesi no love any other woman apart from queen naomi eh, only queen naomi na kabiyesi dey find dey go na him e go dey meet He no dey get time you understand for any other woman apart from queen naomi my correct pipo abeg welcome to um, boss economics tv if you never subscribe make you subscribe share this video and make you Leave your comment. God bless you.